Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mul'atan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televiziyoonaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isiniif dabarsu qophii guyyaa har'aa wiixata guraandhala 21 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraandhala 14 bara 2014 qabatee dhiyaateera qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna kan dursu oduudha oduu har'aa immoo kan nutti himtu jaallanne gammadaatii gara isheetti isin dabarsa.
attam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya oduun wiixata har'aaf qabnu kuno itoophiyaan hidha laga abbayyaa irraa humna maddisiisuu jalqabuu ishee dilbata kaleessaa ka beeksifte yoo ta'u sirna eebbaa kana irratti kan argaman muummichi ministeeraa abiyyi ahmed akka dubbatanitti biyyattiin humna yookaan enerjii qulqulluu fi haaressuun danda'amu biyyootii ollaashee kan afrikaa masriif sudaaniin dabalatee karaa isaanis awurooppaa tajaajiluuf walta'iinsa addunyaa jajjabeessuu irratti qiyyaafattee jirti jedhan. walta'iinsa kutaa kan ilaaleen ennaa dubbatan itoophiyaan bishaan laga abbayyaa hojii misoomaa ka biroof kan hin gargaaramne ta'uu agarsiiftee jirti ka jedhan muummichi ministeera abiy kunis bishaan kun guutee dhangala'uun hawaasaa fi biyyootii isaan gargaaraman akka hin miineef jedhan hidhi laga abbayyaa ijaarame kun lafarraa hojjaansaa meetira 155 ta'e kun yeroo hojiinsaa xumuramutti ardii afrikaa keessatti guddicha ta'uuf jira. tarbaayinii qabu kudha sadii keessaa tokko dilbata kaleessaa hojiisaa ka jalqabe yoo ta'u elektiriikii meegaawaatii dhibba sadiif torbaatamii shan kan maddisiisu ta'uu hojii gaggeessaan sadarkaa olaanaa kan hidha sanaa injiinar kifilee horoo oduu gabaastota iddoo sanatti argamaniif ibsanii jiru tarbaayiniin lammaffaan baatilee xiqqoo keessatti hojii yeroo jalqabu humni amma maddisiisaa jiru kun dachaan akka dabalu ibsameera. ijaarsi piroojeektii doolaara biliyoona shanii baasisu kun bara 2021 ka jalqabame yoo ta'u innaa hojii isaa guutummaatti xumuru immoo humna elektiriikaa meegaawaatii 6,500 maddisiisuuf jira hanqinni bishaanii na mudataa yaaddoo jedhu ka qabdu masriin ijaarsa hidha kanaa mormitee turte kan duraan ijaarsa hidha kanaaf deeggarsa kennaa turte sudaan. boodarra masrii cina dhaabbachuun lameenuu dhimmi kun nagaaf tasgabii kutaa sanaaf sodaa akka ta'e gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaatti iyyachuun isaanii ni yaadatama. marii guutuu biyyaa hunda hirmaachise akka gaggeessuuf koomishinni labsiin hundeeffame ka tajaajilan koomishinaroota kudha tokko manni maree bakka bu'oota ummataa kan itiyoophiyaa har'a raggaasisee jira akkuma kanaan piroofeesar masfin ar'aayaa walitti qabaa. adde hiruut gabrasillaasee immoo ittaantuu walitti qabduu koomishinichaa ta'uun filataman warri filataman kudha tokkoon kun kaadhimamtoota koomishinaa ta'uudhaan tajaajiluuf namoota dhiyaatan dhibba ja'aaf soddomii lama keessaa ka filataman yoo ta'u manni maree muudama isaanii kan caalmaa sagalee fi kanneen sagalee hin kennin shaniin raggaasisee jira deemsa filannoo kana laalchisee miseensota mana mareef kan ibsan afyaa'iin mana maree obbo Taaggasa Caafoo abbootiin amantii. hawaasni siviikii hoogganoonni paartiilee siyaasaa morkitootaaf maanguddoonni biyyattii keessatti hirmaachuu isaanii ibsaniiru. bulchiisa naannoo afaar keessa ka jiru mooraa baqattootaa baraallee irraa baqattoota eertiraa dhiyeessaniif dahannaa yeroo qopheessuuf karoora ka qabu ta'uu bulchiinsi dhimmootii baqattootaaf kanneen deebi'anii beeksisee jira kunis kanneen haleellaa irra deddeebi'ee gaggeeffame dhiyeessaniif yoo ta'u samaraarraa gara kaabaatti fageenya kiiloomeetira afurtama irratti kan ijaaramuuf jiru ta'uu jaarmeechi ibsee jira. mooraa baraallee irratti dhiheenya kana haleellaa meeshaalee gurguddoof boombii tplf gaggeesse jedhameen yoo xiqqaate baqattoonni ja'a ajjeefamaniiru tplf gama isaan humnootiin hidhannoo meeshaalee gurguddaa qaban kan maqaa humnootii afaar kan galaana diimaa ofiin jedhan tigraayitti ce'uudhaan achi keessatti irra deddeebi'uun haleellaa gaggeessu jechuun himate paartiilee morkitootaa kanneen afaar keessaa immoo. rakkoo gargaarsa dhala namaa kutaa sana keessaa fi haleellaa tplf akkasumas loltoonni isaanii konyaa hedduu keessa jiraachuurraa yaaddoo qaban ibsanii jiru. waraanni naayijeeriyaa biyya ollaasaa taate niijar gama kibbaa keessatti haleellaa samiirraa shiftoota irratti gaggeesse ijoollee torba ajjeese kanneen biroo shan madeessuun ibsamee jira bulchaan kutaa maraadi kan cina naayijeeriyaatti argamu chi'aaboo abubakar haalli kun dhugumaan uumamuu isaa dhaabbata oduu faransaayif dilbata kaleessaa mirkaneessan. Abubakar akka jedhanitti haleellaan kun kan gaggeeffame jimaata darbe yoo ta'u kunis ganda Nachaadee keessatti yoo ta'u ijoollee afur battalumatti galaafatee kanneen biroon immoo gara hospitaalaatti geeffamaa innaa jiran du'an jedhaniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. pirezidaantii yuunaayitid isteetsi joo baayiden gita isaanii karaa Raashaa vilaadimir puutiin waliin walga'ii akka gaggeessaniif yaada dhiyaate akka qajeelfamaatti kasimatan yoo ta'u kunis raashaan tarkaanfii waraanaa fudhattu yoo ittiin fuftu ta'e qofa akka ta'e masaraan waayitaawus dilbata kaleessaa galgala beeksisee jira. itti gaafatamtuun pireesii waayitaawus jeensaakii biraa ibsi ba'e akka jedhutti ministeerri haajaalaa ameerikaa antanii bilinkaniif giti isaanii kan Raashaa sargee laavroof dursanii awurooppaa keessatti torban kana dubbatu. ibsa wiixata har'aa ganama waajjira pireezidaantii faransaay imaanuweel maakiroon biraa ba'e akka jedhutti nageenyaaf tasgabii tarsiimoo qabeessa ta'e awurooppaa keessatti argamsiisuu ilaalchisee maakiroon hoogganoota biyyootii lameenii waliin walga'uuf yaada dhiyeessan. Mootittiin Biriteen Elizabeth dhukkuba COVID-19 qabamuu isaanii fi mallattoo giddugaleessa kan utaalloo fakkaatu agarsiisuu isaanii masaraan mootii kan Buckingham Palace jedhamu dilbata kaleessaa beeksisee jira. Umriin isaanii 95 kan ta'e mootittiin Elizabeth bakka jiraatan Windsor Castle irraa ibsi ba'e akka jedhutti torban dhufu hojii sasalphaa hojjechuu kan itti fufan ta'uu beeksisee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya itti aanutti ceenu. Ministeerri nageenyaa dargaggoota tola ooltummaadhaan tajaajilan kuma sadiif dhibba sadii ta'anii marsaa sadaffaadhaaf leenjisee naannoowwan biyyattii garagaraatti bobbaasuu isaa beeksiseera. Gama biraatiin dargaggoonni tola ooltummaa marsaa jalqabaatti tajaajila kennanii turan tokko tokko ministeerri nageenyaa hojii nuuf kennuudhaaf jedhee waadaa isaa hin raawwannee jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Naakoor Malkaa dabalata qaba.
qindeessaan sagantaa tajaajila hawaasaa tola ooltummaa Dr. Yohaannis Ammane sagantaan kun waliigaltee biyyaalessaa fi nagaa fiduu keessatti gahee guddaa qabaa jedhan bu'aa argamaa jira jedhanis ibsanii jiru.
ሰላም ሚኒስቴር ይሄ ለሰላም ግንባታና ለብሔር መግባባት የሚለው ኢሹዎች hojiin waliigaltee biyyaalessaa fi nagaa fiduu gama sagantaa kanaan hojjetamu bu'aawwan gaggaarii argamsiisaa akka jiru qorannoo taasisneen hubanneerra hojiin kun akka itti fufiinsa qabaatuuf illee hojjetaa jirra.
jechuun dubbatan. dargaggoota marsaa sadaffaan leenjisamanii yeroo ammaa naannoo kibba lixaa Itoophiyaa godina daawuroo keessatti tajaajila kennaa jiran keessaa galaanaa guutuu isa tokko ta'uu dubbata. Waan sagantaa kanarraa argadhe jedhus yeroo ibsu.
Tokkoffaa haala jiruu fi jireenya akkamitti sooshaal laayifii uummata wajjin akka namni tokko jiraatu. Fakkeenyaaf ammaa namni tokko saba tokko biraa saba biraa wajjin sabni biraa akkamittiin akka walitti dhufu. Chaalenjiin haalli qilleensaa biyya biraa irraa biyya kana dhufee itti biraan jira. Lammaffaa isaa immoo uummata isaa wajjin walii galuudha. Aadaa isaanii irratti, haala nyaataa isaanii irratti, haala uffannaa isaanii irratti, haala dubbii isaanii irratti garaagarummaa isaan qabanii fi garaagarummaa nuti qabnu isaan kana lammaan gidduutti wanta tokko matee hubadheera jechuudha.
Jechuun dubbatee jira. Gama biraan dargaggootni marsaa sadaffaan leenji'anii tola ooltummaan naannolee biyyattii garaagaraa keessatti bobbaasamuun hawaasa tajaajilaa turan tokko tokko ministeerri nageenyaa hojii ilaalchisuun waadaa nuuf seene nuuf hin raawwanne jechuun komatu isaan keessaa dargaggoon sababaa dhiibbaan irratti uumamuu malaa jedhuun maqaa isaa himachuu akka hin barbaanne sagalee ameerikaatti hime inni tokko akkas jedha.
Ijoollee baay'een hojii dabalataallee baay'ee qabu turanii sarara dhiisanii dhiisnee deemne kanaaf nutti maalinaan rakkoon qabu isin hojii keessan fiixaan baasaa malee galmaan gaadhaa malee kanaaf yaaddeenaa nuun jedhanii achi sana amannee deemne kanaafuu isin. Tola ooltuun keessan saatisfaakshinii isin argattanii malee isa sanaaf waa'ee tokko hin yaaddeenaa. Booda isin otoo hin bahiin waa'ee kana isin finnaa nuun jedhanii. Erga hojii finnee boodallee erga ji'a fulbaana keessa waan isaan qabxii keenya fuudhaa turan qabxii ijoollee sadii ol qaban sirra mannadhanii. Erga funaananii ji'a shan amma ji'a ja'affaadha. Garuu waan tokko hin jiru amma Shamarreen biraa sagalee Ameerikaatti bilbilaan yaada ishee ibsites ministeera nageenyaarraa komii qabaachuu dubbatte.
አሁን ያለንበት ሁኔታ ግልጽ ስላልሆነ ነው ስሜን ያልገለጽ አጋጣሚ አዲስ አበባ ነበርኩኝ haalli amma keessa jirru ifa waan hin taaneef maqaa koo hin himne jalqaba finfinnee keessaa hojii qabu dhiiseen tolaan tajaajiluuf gara jijjigaa deeme hojii fooyya'aa illee nan argadha jedheen yaadaa ture yeroo gaafannu carraa hojii ilaalchisee homaa tokkoon dhiphatinaa shakkii tokko malee isin qacarsiisnaa jedhanii waadaa nuuf seenanii turan amma yeroo hojii keenya fixnu ammoo calluma nu jalaa jedhan.
jetteetti dargaggootni kunneen wayita tolaan hawaasa tajaajilaa turan jiraattotaaf hojjettoota mootummaa muraasa biratti haala dogongoraan ilaalamaa turuus himu dargaggoota dubbisne keessaa.
Ijoolleen kun gurra mootummaa ta'anii infoormeeshinii daddabarsu jedhanii warri biiroo turreenuu amanaan turre. Naannoo deemnu hundumaatti infoormeeshinii akkasiidhaan ilaalcha akkasiidhaan kan guutaman. Kan amma maatiin keenya yeroo nu gaafatan akkas akkasiidhaan hojjechaa turan. Kaayyoonsaa sana miti kaayyoonsaa uummata gargaaruudhaa uummata hubachiisuudhaa wanta dandeenyu beekumsa qabnuu fi namoota rakkatoo ta'an karra qalleeyyii ta'an wanta qabnuun gargaaruudha.
Dargaggootni yeroo ammaa kana hojii dhabuu isaanii irraa kan ka'e rakkoo garaa garaaf saaxilamuu himan mootummaan akka hatattamaan furmaata nuuf kennu gaafannallee jedhanii jiru. Komii dargaggoota kanneenii irratti ministeera nageenyaa irraa qindeessaan tajaajila hawaasaa tola-ooltummaa Dr. Yohaannis Ammane deebii kennanii jiru.
በጎ ፈቃደኞች በዋናነት የሚያነሷቸው ኢሹዎች ከዚህ በፊት ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጀምሮ dargaggoonni kunneen ministeera muummee irraa eegalee waadaa nuuf galaniiru jechuun komii dhiyeessu garuu waadaan hojii isin qacarsiisnaa jenne seenneef hin jiru ministeerri nagaa itti gaafatamummaa labsii kennameef qaba. achi keessatti hojii qacarsiisuu wanti jedhu hin jiru garuu dhaabbilee isaan barbaadan faana ni hojjenna dargaggoota kanneen irratti biyyi baasii hedduu baaste isaanis biyya isaaniif waan godhan qabu kanaaf ergama sagantichaa kan ijaarsa nagaa waarawaa ta'ee fi isaanis ofii isaanii akka hojii gosa kamiifuu qophii ta'an osoo hin dagatin haalli itti yeroo dhaabbileen nu gaafatan akkaataadhuma dandeettii fi amala isaaniitiif dhaabbileef eeruu kenninu ni jiraata. dubbii keenya irratti akka kadhatamanii qacaraman malee akka ofii kadhatanii qacaraman hin barbaannu kaayyoo sagantaa kanaa waliin wal faallessa waan ta'eef.
jechuun dubbatan haa ta'u malee dargaggoota tolaan tajaajilan kanneen gama ittiin gargaarru qabnaa jedhaniiru qindeessichi.
ለምሳሌ አንድ ሁለት ሶስት መስሪያ ቤቶች እኛን አፕሮች አድርገውናል።
dhaabbilee lama sadii dargaggoota hojii isaaniif akka barbaadan nutti himanii nutis eeruu kennineefii jirra gara fuulduraattis akkasumaan itti fufna kuni carraa guddaa tolaan tajaajiluu isaaniin argatanii inni biraa immoo dargaggoonni kunneen biyya isaanii tajaajiluuf malee biyya isaanirraa tajaajilamuuf miti kan isaan hojjetaa turan.
jechuun dubbatan ilaalchi dogoggoraa hojii dargaggoota kanneenii irratti turellee amma jijjiirameeraa jechuun ibsaniiru Dr. Yohaannis.
ብዙዎቹ እንደ መገለል አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንደሚደርስባቸው jalqaba yeroo dargaggoonni kunneen hawaasatti bobbaafaman hawaasa keessaa namoonni isaan qolleeffatan akka turan waajjiruma keessattillee akka qaama basaasa mootummaatti kanneen isaan ilaalaa turan turaniiru kun ammoo kan dhufe ministeerri nageenyaa hojii nageenyaa inni hojjetu hubachuu dhabuun ture boodarra garuu tajaajila dargaggoonni hawaasaaf kennanii fi hojii isaanii erga ilaalan booda ilaalchi dogoggoraa ture jijjiirameera hawaasa tajaajiluu dhaqanii kan achumatti hojii argatan abbaa fi haadha. biraallee hawaasa keessaa kan argatan hedduudha.
jechuun dubbatan ministeerri nageenyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara kuma lamaaf kudha sadii irraa jalqabuun marsaa duraan dargaggoota kuma kudhan ta'an hawaasatti bobbaasee tajaajila isaanii baatii kudhanii erga xumuranii ji'ootni muraasni lakkaa'amanii jiru marsaa lammaffaan kan leenji'an dargaggoonni kuma sagaliif dhibba tokko olii fi kan marsaa sadaffaan leenji'an dargaggootni kuma sadiif dhibba sadi ammoo yeroo ammaa tola ooltummaan hawaasa tajaajilaa jiraachuu ministeerichi beeksisee jira sagalee ameerikaaf naakoor milkaa amboorraa.
Dhaabbanni Black Space jedhamu lammiilee Ameerikaa warreen gurraacha dhibee sammuutiin rakkatanii kan gargaarudha. Gabaastonni VOA Liisaa Vohaarii fi Raandaal Taayilar bakka gargaarsi kun itti kennamutti argamuudhaan gabaasa qopheessan jaalladheen akka ittaanutti qindeessiteeti itti dhiyaadha.
Garee bu'aaf hin hojjenne Black Space jedhamu kan gargaaruun bu'uursan Corey Fields akka jedhanitti.
Hey everybody, my name is Corey Fells. Um, Darius and I and Dr. Nas kind of started this because um, we've experienced our own like mental anguish.
Hundi keessan akkam jirtu maqaan koo koorii fiilis jedhama. Daayirasiif an akkasumas Dr. Liyaanokos waan kana kan jalqabneef dhukkubni yookiin dhiphuu sammuu nu mudaterraa ka'uudhaani. Jireenya rakkisaa dabarsine keessatti miidhama qoor-qalbii nurra ga'e irratti fuulleffachuu feena.
Ogeessa kana isin gargaaru feetu taanaan hiriyyaa gaarii ta'uu koo hundumatti maa? yoo namatti dubbattan barbaaddu taatan jechuu kooti ka jedhan kooriin namoota akkasii keessaa tokko daareessidhaa jedhan sana booda daarees kanarratti waan dubbatu qabdaa jechuudhaan kooriin gaafatan daarees jaarmayaa kana hundeessuun kanneen gargaaran keessaa tokko Isaanis akka jedhanitti Um, I guess the more the biggest thing with with black spaces is just um, um, I led a lot of the protests throughout the summer. Um, four to five thousand people.
Akkan tilmaamutti dhaabbata Black Space jedhamu kana keessatti akkuma beektan waan guddaan mormii gurraachonni gaggeessaa turan kan Black Lives Matter jedhamu bona bara 2020 keessa gaggeeffame hoogganaan ture.
uummanni kuma afurii hanga kuma shanii irratti hirmaatanii jiru yeroo mormii sanarra turre uummata kuma afur dura dhaabbadhee ennaan dubbadhu boo'een ture jedhan daariyees.
And that was the first time me as a man, me as a father, me as someone's son, blah blah blah. I was able to be vulnerable, not just for myself, but for others around me.
Ennaa sana ture yeroo jalqabaatiif akka dhiira tokkootti akka abbaa ijoolleetti akka ilma nama tokkootti miidhaan sammuu anarra ga'e ana qofa otoo hin taane kanneen biroo naannoo koo jiraniifis natti dhaga'ame guddachuuf haala isinitti hin tolle tu jira dhaabbati blaak space jedhamu kun sanaaf gargaara.
Dr. Liyaa Nooks jaarmaya kana gargaaruun kan bu'uursan yoo ta'u ogeettii gorsa kennuun gargaaranidha.
Well, I'll also tell you a bit about myself. So I'm Dr. Knox, Dr. Leah Knox. I am born and raised here in Milwaukee, Wisconsin. I love this city Mee waa'ee koon xiqqoo isinitti hima. Ani Dr. Nooksin jedhama kanin dhaladhee guddadhe asuma Miliwaakii, Wisconsin keessatti. Magaalaa kana baay'een jaalladha. Waan gochuun natti tolu uummata sabxiqqaalee ta'an gargaaruudha. Isin waan gaarii maal qabdu? Maatii keessan keessa maaltu ta'aa jira? Yeroo dhumaaf yeroon itti ta'e yoom? Ta'ee moo beekaa? Mee harka baasaa natti maa jedhan? Gaabre'eel Kaabroneeroo hirmaattoota keessaa tokko turan akkas jedhu.
I learned that they have a tendency to like devalue like young, like black and brown people.
Dargaggoota gurraachaaf magaalaa ta'an tuffachuu yaada jedhu akka qaban nan baradhe.
Dr. Liyaan gama isaaniin yaada kennaniin
It was something that was always needed. However, what triggered it was um, what was going on.
Waan yeroo hundumaa barbaachisu ture ta'us garuu kan tuttuqee kakaase mormii gaggeeffame kan daariyaas keessatti hirmaate sana uummanni kabajaa dhorkamuu isa mudatu ifatti mormuun dabalaa deeme. Kanaaf akka yaada koo fi yaada dhaabbata Black Spacetti kun ta'uun yeroo hundaa barbaachisaadha jedhan. Dr. Liyaan yaada dabalataa kennaniin.
I believe that number one, we've had a really, really, really fruitful discussion here, and I just want to know what.
Tokkoffaa marii bu'a qabeessa ta'e asitti gaggeessinee jirra jedheen dhugumaan nan amana. Waa'ee marii keenya har'aa fi garee kana attamitti akka laaltan baruun barbaada. Akka dubbattan hin fedha. Waan isinitti dhaga'ame beekuun fedhaa jedhaniiru. Dhibee sammuu isaan mudatee tureerraa yaalii taasisaniin bayyanatanii namoota guddina agarsiisan har'a argeen jira. Haalli hawaasummaa fakkaatus ni jira. Akka itti dhimmicha ilaaltan tarreessaa tokkos yookaan lama ta'an iyyuu hojii jalqabuuf. isaanumtuu ga'oodha jedhaniiru.
Ayyee hordoftoota keenya guyyaan har'aa wixataa guyyaa qophii torbanii ispoortii isiniif dhiyeessinuudha. Kamisa darbee jalqabee magaalota biyyoota Awurooppaatii fi walakkeessa bahaa keessatti wal dorgommiin fiigichaa taasifamaa turan. Atileetonni lammii Itoophiyaa bakka adda addaatti moo'icha gonfataniiru. Eenyufaatu eessatti moo'e? Qophiin keenya itti aanu deebii qaba. Ispoortiitti Ayirmaan.
Kamisa dheengaddaa kaasee amma dilbata kaleessaatti biyyoottan Awurooppaatii fi walakkeessa bahaa keessatti dorgommiin fiigichaa adda addaa taasifamaa turan. Kamisa dheengaddaa biyya Firaansii magaalaa Leeviin keessatti wal dorgommii fiigicha mana keessaa taasifameen lammiileen Itoophiyaa dhiiraanis durbaanis moo'ichaa gonfataniiru. Akkuma kanaan dorgommii dhiiraa meetirii kuma lamaan Saamu'eel Zallaqee daqiiqaa afurii fi sekoondii shantamii torbaan xumuruudhaan tokkoffaa yommuu ba'u fiigicha meetirii kuma sadiin Lammichaa Girmaa, Salamoon Bargaa fi Geetinnet Waalee tokkoffaadhaa amma sadaffaatti wal duraa duubaanii xumuruudhaan injifataniiru. Fiigicha mana keessaa maayilii tokko dubartoonni itti hirmaatan irratti Godaayiif Saggaayee, Aksumaayi Tambaayee, Hiruut Mashashaa fi Natsaannet Dastaa tokkoffaadhaa amma afuraffaatti bahuudhaan yommuu mo'an fiigicha dubartootaa meetirii kuma sadiin immoo Daawit Suyyum, Ijigaayyoo Taayyee fi Faantuu Warquu tokkoffaadhaa amma sadaffaatti qabachuudhaan xumuraniiru. Fiigicha walakkaa maaraatoonii Raas Alkaamaa sanbata deengaddaa biyya Yuunaayitid Arab Imireet keessatti taasifameen dhiiraan lammiin Ugaandaa Jaaqoob Kippiliimoo durbaan lammiin Itiyoophiyaa Girmaawit Gabraziheerii rikoordii haaraa kan bakka sanaa galmeessuudhaan mo'aniiru. Girmaawit kan dorgommicha xumurte sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa afurii fi sekoondii kudha shaniin yommuu ta'u amma ammaatti walakkaa maaraatooniitiin sa'aatii ishee caalu kan galmeessite lammii Itiyoophiyaa Lattisanbat Gidee qofa. Lattisanbat onkoloolessa darbee biyya Speen magaalaa Vaalensiyaa keessatti sa'aatii tokkoo fi daqiiqa lamaaf sekoondii shantamii lamaan xumuruudhaan rikoordii walakkaa maaraatoonii cabsuunis hin yaadatama. Fiigicha walakkaa maaraatoonii Raas Alkaaham bara kuma lamaa fi digdamatti sa'aatii tokkoo fi daqiiqa afuriif sekoondii soddomii tokkoon xumuruudhaan kan rikoordii bakka sanaa amma sanbata darbeetti qabattee kan turte lammii Itoophiyaa abaabalee shaanee turte. Fiigicha dheengaddaas ni mooti jedhamtee eegamaa kan turte Abaabalee Shaanee ittuu hin xumuriin addaan kuttee akka baatetu gabaafame. Sababa seen addaan kuttee baate irratti wanti beekame hin jiru. Dorgommii Girmaawiti tokkoffaa baatee moote kanarratti lammaffaadhaa amma afuroffaatti kan bahan lammiilee Keeniyaa yommuu ta'an Boosenaa Mulaati shanaffaa baateetti. Fiigicha maaraatoonii walakkaa kana dhiiraan kan moo'e dargaggeessa waggaa digdamii tokkoo kan ta'e lammii Yuugaandaa Jaaqoob Kiplimooti. Sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa torbaa fi sekoondii shantamii ja'a itti fudhate. Rikoordii addunyaa kan walakkaa maaraatoonii qabatee kan jiru Kiplimoon sa'aatii kanaan dura bakka amma itti fiigetti galmeesse sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa torbaa fi sekoondii soddomii tokko cabsuudhaaf karoorfatee ture. Hin taaneef. Atileetiin kun tapha olompikii waggaa darbe Tookiyoo keessatti taasifameen meetirii kuma kudhaniin sadaffaa kuma shaniin immoo shanaffaa bahuun isaa in yaadatama. Dorgommii kanaan lammaffaa fi sadaffaa kan bahan lammiilee Keeniyaa yommuu ta'an lammiileen Itiyoophiyaa Seefuu Turaa fi Amdawarqi Waalalliin afuraffaa fi shanaffaa bahaniiru. Karaa biraatiin dilbata kaleessaa Ispeen gara kibbaa keessatti kan argamtu kutaa biyya Silviyaa keessatti fiigicha maaraatoonii taasifameen dhiiraanis durbaanis atileetonni Itoophiyaa tokkoffaa bahuudhaan mo'aniiru. Fiigicha kana irratti wal dorgommii dubartoota gidduutti taasifameen lammiin Itoophiyaa Magartuu Alamuu sa'aatii lamaaf daqiiqaa kudha saddeetii fi sekoondii shantamii lamaan xumuruudhaan tokkoffaa baateetti. Fiigicha dubartoonni irratti hirmaatan kanaan Masarat Gollaa, Kaalaayyuu Chakkol, Qindeessee Kumsaa, Magartuu taanuudhaan lammaffaadhaa amma afuraffaatti bahaniiru. Alammaa Gabramadiinii fi Adaa Warqaa Bartaa jahaffaa fi torbaffaa bahuudhaan qabxii gaariidhaan xumuraniiru. Waldorgommii dhiiraatiin Asraar Abdirrahmaan sa'aatii lamaa fi daqiiqaa afurii fi sekoondii shantamii sadiin xumuruudhaan tokkoffaa ba'eera. Waldorgommii maaraatoonii dhiiraa kanaan Asraar Abdurrahmaanitti aanuudhaan lammaffaa kan ba'e Addalaaddaloo Maammooti. Sadaffaan Girmaayee Gabrasillaasee Eertiraa irraa yommuu ta'u, torbaffaa kan ba'e Atileetii Maaruu Tafarii jedhamu kan biyya Israa'eliif fiiguudha. Saddeettaffaa, sagalaffaa fi kurnaffaa kan ba'an atileetota lammii Itoophiyaati. Atileetonni tokkoffaadhaa amma kudhanaffaatti ba'an kun sa'aatiin isaanii hedduu walitti dhiyaataa ta'uun isaa waldorgommichi ammam cimaa akka ta'e kan agarsiisudha. jedhameera. Dilbata kaleessaa biyya Beeljiyeem magaalaa Haanuut keessatti fiigicha qaxxaamura biyyaa taasifameen dorgommii dubartootaatiin lammii Ugaandaa kan taate Pirees Seemutaay tokkoffaa bahuudhaan mooteetti. Waldorgommii kanarratti lammiin Itiyoophiyaa likkina Ambaa'u afuraffaa bahuudhaan xumurteetti. Waldorgommii dheeraatiin idda dhalata Eertiraa kan qabu garuu biyya Jarmaniin bakka bu'uudhaan dorgommii fiigichaa meetirii kuma shan kuma kudhanii fi qaxxaamura biyyaa irratti kan hirmaachuudhaan beekamu dargaggoon waggaa digdamii ja'a Saamu'eel Fitiwiis Baatuu yeroo lammaffaadhaaf walitti aansuudhaan tokkoffaa ba'ee moo'uun isaa gabaasameera. Hordoftoota keenya qophiin ispoortii keenya har'aa inni fiigicha irratti xiyyeeffate asuma irratti raawwata. Torban qophii biraatti nama walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Bakka jirtanitti qaama keessan sosochoosuudhaan nageenya keessan eeguu hin dagatina. An Bafqaaduu Murdaati.
yuunaayitid isteet keessatti guyyaan irraa guyyaa pirezidaantii ta'ee kabajama guyyaan kun seenaa ameerikaa keessatti pirezidaantonni martinuu guddina biyya isaaniitii fi gumaacha isaan gumaachan fakkeenyummaa hojiidhaan agarsiisaniirtuu ittiin kabajama dhimma kana irratti tuujubee horaa gabaasa qopheessite qabdi itti aanee dhiyaata.
Baatii guraan dhalaa wixatinni sadaffaan baatii pirezidaantonni Ameerikaa beekamoon lama Joorji Waashingtaniif Abirahaam Linkan itti dhalatan yeroo itti kabajamudha. Waashingtaniif Linkan yeroowwan rakkisoo ta'an hanga tokko keessa kanneen Ameerikaa hoogganan yoo ta'an namoota hedduudhaan yeroo dheeraadhaaf ajaa'ibsiifatamaa turan. Ayyaanni wixataa har'aa kabajamu guyyaa dhaloota pirezidaantota Ameerikaaf yaadannoon jireenya isaanii kan itti kabajamuuf yaadatamu. guyyaan pirezidaantii kun aadaadhaan sirnawwan adda addaa waashingtan diisiif guutuu biyyattii keessatti geggeessamuun kan kabajamu yoo ta'u waajjiraaleen mootummaa hedduun cufaatti ooluu daldalaawwan hangi tokko immoo gurgurtaa isaanii hanga tokko keessatti gatii hanqisuudhaan guyyaa addaa kan ayyaaneffatu achi as dhufti ayyaanichaa jalqaba bara 1880moota keessa guyyaa dhaloota pirezidaantii yuunaayitid isteets duraaniif ajajaa waraanaa waliigalaa. yeroo warraaqsa ameerikaa ka biyyattii hoogganan kan joorji waashingtan kan jalqabe yoo ta'u yeroo jalqabaaf akka ayyaana waggaatti ayyaaneffatamuu qabe innaa sanatti waashingtan seenaa ameerikaa keessatti baay'ee nama barbaachisaa ta'uun isaanii bal'inaan beekamaadha bara 1982 keessa guyyaan dhaloota isaaniif bara 1984 keessa immoo siidaan yaadannoo isaanii ijaaramuu jalqabuun ayyaana biyyoolessaa akka ta'uuf sababaa ta'e bara 1968 keessa koongirasiin ameerikaa guyyaan wixataa ayyaana waggaa federaalaa hedduun akka irra oolu seera eeyyamu dabarse jijjiiramni sun hojjettoonni xumura torbanii dabalatee guyyaan wixataa itti dabalame guyyaa boqonnaa dheeraa akka qabaataniif ture haa ta'u malee namoota ayyaanni kun guyyuma isaarra ayyaaneffatamuu qaba jedhaniin mormiin isa mudate jijjiirama kanarratti ennaa falmiin geggeessamutti. guyyaan dhaloota ayyaana pirezidanticha duraanii kan waashingtan guraan dhala 22 guyyaa pirezidantotaa ta'e deebisamee moggaafamuudhaan kan baatiin isaan keessa dhalatan guraan dhala 12 ta'e kan pirezidanti liinkan waliin akka ayyaaneffatamu yaadi dhiyaatee ture guyyaan dhaloota liinkan kutaalee yuunaayitid isteets hedduu keessatti kabajamus ayyaana federaalaa ta'e hin beekamu falmii sanatti ka'uun koongirasiin jijjiirraa maqaa sana fudhatama dhabsiise. bara 1971 seerichi erga hojiirra oolee qabee garuu guyyaan pirezidaantii guyyaa pirezidaantotaa jedhamuun beekamtii kennamee fi ayyaaneffatamaa jira bara 1799 erga joorji waashingtan du'aan boqotanii booda guyyaan dhaloota isaanii sirnaan utoo hin ta'in yaadannoo isaaniif jecha guyyaa waashingtan jedhamuun kabajamaa ture uummanni guyyaa kana nama ameerikaadhaaf gumaacha guddaa qabuuf hojii isaan hojjetanii darban yaadachuuf jecha kabajaa turan qophiin ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
hordoftoota keenyaa qophiin kanaa walitti dhaggeeffattanii hordoftanii qophii ameerikaa fi uummata ishee kan jedhu kan torbaniiti sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voa afaan oromoo daatkoomiin nu erga bulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin tamsaasuudhaan qindeessaa kan jirtu tigisti gammeeti pirodiwusariin keenya har'aa nugusee taammireetii fi salamoon. salmooni lateeraa amantee immoo viidiyoodhaan nu keessummeessaa ture ogeessitoonni teeknikaa istuudiyoo 53ffaa kan isin keessummeessaa ture ambaf qaaduu morodaati salamoon kanan jedhe salamoon abaateeti nu wajjin nu turuu keessanii fi isin galateeffannaa qophii keenya boriitii nama walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa nagaatti bula.